iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi niyadirwe mbasuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu yo kuri iyi saha mu rwanda umuhanzi w'icyamamare muri muzika kizito mihigo yapfiriye muri kasho ya polisi yari amaze iminsi ine atawe muri yombi ibimenyetso byagaragaye aho yari ari iperereza ryatangiye kugira ngo ukuri kumenyekane ariko hari sinye zimwe zigaragaza ko ashobora kuba yiyahuye
uwo ni madamu marie michelle umuhoza ni umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha rib ayo makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru avugwa hirya no hino ku isi umubare w'abantu bamaze guhitanwa n'indwara ya covid cumi n'icyenda mu bushinwa umaze kugera ku gihumbi na magana inani fide niyo ngabo araduha amakuru arambuye kuri iyo nkuru nivyo mu gihe ico gitigiri kimaze kugera ku bihumbi mirongo irindwi abamaze guhitanwa n'uwo mugera uh, kimaze kugera ku gihumbi n'amajana umunani abashika ibihumbi cumi na kimwe mu banduye mugera wa korona baramaze gukira intara ya Hubei mu bushinwa umugera wa korona wiyadukijemo bwa mbere imenyesha ko abandi bantu ijana bapfuye uno munsi wa mbere benshi mu bantu banduye umugera wa korona hanze y'ubushinwa n'abari mu bwato bwashizwe mu kibanza ca bwonyene utarekuriwe kuvamwo mu gisagara ca yokohama mu buyapani leta zunze ubumwe za amerika yatangaje no munsi wa mbere ko yakuye abanyagihugu bayo barenga amajana atatu n'imiryango yabo bari muri ubwo bwato bwitwa diamond princess indege imwe itwaye abo banyamerika yashitse mu masaha mu gitondo ca kare no munsi wa mbere mu kibanza ca gisirikare ca travis air force base muri leta ya california iyindi ndege yashitse amasaha make y'inyuma yaho mu kibanza ca gisirikare ca lackland air force base uh, muri leta ya texas abo banyamerika bose bavanywe mu buyapani bazoshigwa mu kibanza ca bonyene batari kure kuvamwo mu kiringo c'imisi cumi n'ine ishirahamwe rijejeho amagara y'abantu kw'isi OMS ryatangaje ku munsi w'Imana k'umugwi w'abahinga b'abanyamahanga bashitse ku mugwa mukuru w'Ubushinwa Beijing kubonana n'abategetsi b'ico gihugu mu gihugu cya burkina faso abantu makumyabiri na bane nibo bishwe mu gitero cyagabwe n'abantu bitwaje intwaro abandi icumi barakomereka abategetsi mu ntara ya yaga iri mu majyaruguru y'igihugu bavuga ko icyo gitero cyagabwe kigamije guhitana umwe mu bayobozi b'idini rikorera muri ako gace ibiro ntaramakuru by'abanyamerika associated press bivuga ko abagabye icyo gitero bagera byibuze kuri makumyabiri umuyobozi w'ingabo muri iyo ntara ya pansi ahagabwe colonel salfo kabore yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa ko uwo mutwe witwaje intwaro wabagabyeho igitero ku baturage ba kavukire bamaze kubatandukanya n'abatahasanzwe Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yabonanye na Perezida wa Angola Joao Lourenço mu murwa mukuru Luanda. Fidel Niyongabo arakomeza.
Nivyo babonanye no musi wa mbere ibiganiro hagati yabo abategetsi uh, babiri vyashimikiye ku vyerekeye gukomeza imigenderanire mu by'ubutunzi hagati ya Amerika na Angola no gufasha abanyangola kugwanya ruswa. Lorenzo yabaye perezida wa Angola mu mwaka wa 2017 igihe perezida Eduardo dos Santos yashikiriza ubutegetsi inyuma y'uko ayoboye Angola mu kiringo kirenga kigera hafi y'imyaka 40 Lorenzo yaratangaje abantu batari bake mu gufata ingingo zikomeye zo guhangana na ruswa mu gihugu mukobwa wa Eduardo dos Santos Isabel dos Santos abonwa ko ari we mupfasoni atunze cyane kurusha abandi bapfasoni muri Afurika ariko arakogwa kwitohoza muri iki gihe ku vyaha bijanye n'amafaranga harimwo gusahura amatungo y'igihugu igani umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Angola Manuel Augusto yahaye abamenyesha amakuru ari kumwe na Mike Pompeo ku mugwa mukuru Rwanda yavuze ko yemera ko urugendo rwa Pompeo mu gihugu ciwe ari ikimenyetso ko perezida wa Amerika Donald Trump ashigikiye igihugu ciwe yizeye ko urwo rugendo ari ikimenyetso c'igihe gishasha c'imigenderanire hagati ya Amerika na Angola Mike Pompeo yashitse muri Angola ku mugwa ku muhingamo umunsi w'Imana avuye mu gihugu ca Senegal avuye muri Angola azoja muri Ethiopia, Arabie Saoudite na Oman.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda umuhanzi w'icyamamare kizito mihigo yitabye imana amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere polisi n'urwego rw'ubugenzacyaha rib batangaje ko kizito mihigo yiyahuye ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana ikiza kiruta ibindi
urupfu rw'umuhanzi wari icyamamare mu rwanda bwana kizito mihigo rwamenyekaniye mu itangazo igipolisi cy'u rwanda cyageneye abanyamakuru ni itangazo ryatangiye gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga mu masaha yine zo mu gitondo kuri uyu wa mbere aho igipolisi kivuga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere nyine tariki ya cumi na zirindwi z'ukwezi kwa kabiri bibiri na makumyabiri ahagana saa kumi n'imwe kizito mihigo y'imyaka mirongo itatu n'umunani y'amavuko wari ufungiwe kuri sitasiyo ya polisi i remera mu mujyi wa kigali yasanzwe yiyahuye arapfa iri tangazo rigenewe abanyamakuru riributsa ko Kizito Mihigo yaramaze iminsi itatu muri kasho ya polisi aho ubugenzacyaha bwari bumukurikiranyeho ibyaha birimo kwambuka umupaka mu buryo bunyuranije n'amategeko na ruswa iryo tangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda cp jean bosco kabera rikomeza rivuga ko ku matariki ya cumi n'eshanu na cumi n'esheshatu z'ukwezi kwa kabiri kizito mihigo yari yasuwe n'abo mu muryango we ndetse n'umuhagarariye mu mategeko risoza rivuga ko iperereza ryatangiye kugira ngo hamenyekane icyateye kizito kwiyambura ubuzima mu gushaka kumenya byinshi birenze kuri iri tangazo ijwi rya amerika yahamagaye kuri telefone ngendanwa umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda cp jean bosco kabera maze atubwira mu butumwa bugufi ko yaduhamagara nyuma kuko byumvikanaga ko yarahuze tumaze kumwandikira ubutumwa bugufi bugaragaza icyo tumushakira umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda yagize ati ndi mu nama anyoherereza ibibazo kuri whatsapp ijwi rya amerika yamwoherereje ibibazo maze nyuma y'igihe kitarambiranye umuvugizi w'igipolisi aduha igisubizo kigira kiti mwareba ibikubiye mu itangazo ibisigaye mukabaza urwego rw'ubugenzacyaha ribu ku murongo wa telefone byabaye ngombwa ko ijwi rya amerika ihita ibaza umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha ribu uwo ni madame marie michel umuhoza maze mbanza kumubaza uko urwego rwamenye urupfu rw'umuhanzi kizito mihigo
urupfu rwe rwamenyekanye mu gitondo aho yari afungiye i remera aribo baduhaye ayo makuru batubwira ko yiyahuye yarafunganye nande yari afunzwe wenyine mwasanze yiyahuje iki ku buryo mwashingiraho muvuga ko yiyahuye
hari ibimenyetso byagaragaye aho yari ari iperereza ryatangiye kugira ngo kuri kumenyekane ariko hari sinye zimwe zigaragaza ko ashobora kuba yiyahuye izo ni izihe icya mbere cyo hari amashuka yaryamagaho niyo yakoresheje hanyuma n'amakuru ava aho yari ari mu bari bamurinze bavuga ko bamusanze yimanitse muri iryo shuka yimanitse muri kasho yego muri kasho muri sele aho yararaga hari abari kubifata ko bishobora kuba nk'amayobera hari ahantu umuntu yazirika amashuka akimanika aho ngaho bafungira amakuru avuga ko ari ku idirishya hari harimo idirishya nuko ubwo harakurikiraho iki rero icyakurikiyeho ubu ngubu rwanda investigation biro yafashe umurongo iwujyana kuri rfl hariya kacyiru kugira ngo hakorwe autopsy noneho hamenyekane koko niba yiyahuye ukuyeho n'ibyo wenda hari kandi nakongereraho yego urebye nk'ukuntu yari ameze muri iyi minsi yari afite ukuntu acecetse cyane adashaka kuvuga rimwe na rimwe n'abo mu muryango we bamusura agakanga kubavugisha cyangwa se akasubiza ibyo yari abajije No, izo izo nizo mpamvu zi- zi- wenda za- umuntu ya- yakeka ko arizo zatumye yiyahura kwa kuba wamureba ukabona asa nkaho afite depression hari ukuntu ubona umuntu ameze don umuntu nibona acecetse abantu bamusura ntabavugishe baba bo mu muryango we eh, no- don, ni impamvu zatekere umuntu yatekereza ko nazo wenda zaba muri zimwe zatuma yiyahura mu kinyarwanda upfa n'ukwitaba imana
mu bihe bitandukanye twakunze guhamagara umwe mu bavandimwe ba nyakwigendera kizito mihigo ariko ntiyitabe telefone ye ngendanwa birumvikana ko iyo mushiki we aza kutwitaba hari bimwe mu bibazo bamwe bakomeje kwibaza yashoboraga gusubiza urupfu rw'umuhanzi wari icyamamare kizito mihigo ruje nyuma y'urwa metre dona mutunzi wigeze kunganiraho bwana lewo mugesera nawe mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani waguye muri kasho ya polisi atarashyikirizwa inkiko icyo gihe urupfu rw'igipolisi cyatangaje ko yiyahuriye muri kasho ya polisi akoresheje ikirahuri cy'icupa ryari ryinjijwemo inzoga muri kasho yarafungiwemo polisi yavugaga ko icyo kirahuri yagikatishije amashuka yararagaho ariyahura
kuri nakwi bagirwa ko aho wavuye ari kure cyane akarengane n'urugomo nibyo byakugejeje ku rupfu none rero ngo ku mbuga nkoranyambaga ho ibiganiro birakomeje benshi bibaza uburyo imfungwa ziyahurira muri kasho za polisi ku itariki cumi n'eshatu z'uku kwezi kwa kabiri nibwo umuhanzi kizito mihigo yafatiwe mu majyepfo y'u rwanda mu karere ka nyaruguru ahegera umupaka w'u rwanda n'uburundi bivugwa ko yari agiye gutorokera mu gihugu cy'uburundi kwifatanya n'imitwe irwanya leta uyu muhanzi yamamaye cyane mu ndirimbo zibumbatiye insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge n'izihimbaza imana mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani nibwo yasohotse mu buroko ku mbabazi z'umukuru w'igihugu nyuma y'imyaka ine afunzwe aregwa ibyaha birimo n'ibyo gushaka guhitana abategetsi bakuru barimo n'uwa perezida paul kagame ni mu gihe mu bihumbi bibiri na cumi na kane yari yakatiwe gufungwa imyaka icumi mu rwego rw'amategeko kizito mihigo apfuye ku myaka mirongo itatu n'umunani y'amavuko nta mugore nta n'umwana asize akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali nyuma y'urupfu rwa kizito mihigo bamwe mu baririmbyi b'u rwanda batangarije ijwi ry'amerika ko bababajwe n'urupfu rwe bamwibuka nk'umuhanzi wari ufite impano y'igitangaza uyu yavuganye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana uri i londres mu bwongereza hano kuri telefone ndi kumwe n'imena mu bahanzi ikirenga kibaruta bose cecile kayirebwa murakaza neza ku ijwi ry'amerika murakoze namwe mwakiriye mute urupfu rwa kizito mihigo umwana wagiye abagera mu ntambwe abakurikiza mu guhanga no mu nganzo narwakiriye nabi cyane ye ntaguhisha rwose nabyutse ndira amarira nk'ay'ababyeyi baririra abana babo rwose nababaye nababaye nababaye umusore ungana kuriya kugira ngo yiyambure ubuzima birumvikana ko yari mu bwihebe burenze urugero Hmm, biteye agahinda cyane
none se nk'u- nk'umuhanzi nk'umuririmbyi nk'umwana wagiye agira ikirenge cye mu cyanyu akajya mu nganzo abitegereza i- nk'uko mubivuga kuba atakiriho murabyumva mutera aya ndabyumva nabi cyane rwose ni agahinda kenshi ni agahinda kenshi uriya mwana yajyaga agenda n'iwanjye uretse n'ibindi byo kumenya kuririmba no kubikunda yigeze guko- gukora kugira ngo na na information ya musicale euh, bari ariko akajya agira un pied à terre mu Bubiligi akajya agira ahantu a- a- a- aza mbese mu- mu- muri Buruseli akaza kudusura rero muhira yari umwana wari umwana mu rugo amuririmbisha rero najyaga amubwira najyaga amubwira nta- ibintu byaba biransetsa rwose Nu- ufite ijwi ke rya data yararirimbaga yari yari yari yari umu- yari shefu wa kohari hano i kigali kuva kera cyane nawe akiri umusore natwe turi abana batoya ijwi couleur de savoir ndabivuga mu gifaransa kuko mu kinyarwanda biraruhije kubivuga ariko ijwi rye ibyo bita couleur cyangwa timbre neza ni- ni- no kurangurura ikintu ahantu hose ari ari no mu kirere ari no muri sale ukabona ko adanakeneye na mikoro rero abo ba ba papa bo ntibari bakeneye bafite mikoro buriya muri- mu- muri za- muri ba- muri za kiliziya habamo akusitike nziza cyane we yaririmbaga rero agahanika akazamura ijwi ritari uguhanika cyane ariko ryo mu bugari nawe rero niko yaririmbaga yansusiraga na data ibyo rero tukabyuzurira Mm.
yaza akandirimbira tu- ya- mu bitaramo byacu akahaza ntabwo yabaga mu matorero yandi yakundaga kuririmba mu mu Biliziya ariko mu yandi materura ugaza ugasanga ashaka ambwira ati serivisi tubene ziriya zanyu zihogoza zigoshya ntabwo njya nzimenya ati buriya mfite inforomasiyo mbese iyi karasike y'aba gregory y'abapadiri n'aba n'ibiratini n'iki ko nayo uzi no mu iseminari je pense wiwe yeze mu seminari ntabwo disi rwose rero ngewe ubu ndababaye cyane koko koko ndababaye rwose ubwihebe butuma umwana w'umusore w'imyaka mirongo itatu n'umunani arangana na bucura bwanjye ubwihebe butuma yiha sinzi icyo nuko yiyahuye niba yahuje umugozi niba yahuje igiti cyose ibyo ari byo byose yabitekereje asanga ntacyo ashaka gukora mu buzima buramunaniye mbese buramunaniye urumva ni apurikasiyo y'ubwihebe burenze urugero mukanya avugaga izo ndirimbo yakuririmbiraga nawe akakureberaho akavuga ati izo sinazishobora ariko se ni nk'indirimbo zihe uzamwibukiraho uvuga uti hano iyi ndirimbo kuko nanjye iyo myumvise inyibutsa kizito
yewe we ko ari nyinshi ubwo urazivamo ra nk'imwe gusa
njyanye mu bindi rero nuko ntaherukaga nuko mwumva kubera ayo magereza n'ibindi byose yagiyemo inuma inuma inuma ndayizi yesi inuma rwose inuma yaramaikunda kugana ikindi
Thank you.
cecile kayirebwa ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya muhaye ijwi rya amerika mwibuka kizito mihigo sinzi niba hari akandi kantu mwifuza kongeraho twifuza kubwira abana batoya rwose ko aho kugira ngo ba- ba- ba- ba- bihebe bajye bo- ba- bihebe ibyo kwiyica bajye ba- bamenya ko ibintu nta byeragura iteka haza n'ibintu n'ibigeragezo byo mu buzima bw'umuntu bajye bereka imbaraga zo gushaka ikintu bakora cyiza bakunda aba aricyo kibaha imbaraga zo gukomeza baba bafite abavandimwe baba bafite ababyeyi baba bafite kuko babanza banibaze abantu bagiye kugira agahinda katazabavamo batazashira Mhm.
Mm.
kandi rero n'ubwo buzima imana yabahaye nta mpamvu yo kubuyamo nashaka imbaraga zo kuzo gukomeye kubaho ashaka ibyiza byo gukora Mhm.
Mm.
kandi si nta mwana nifuriza kugira agahinda kageze aho ko kugira ngo yiyahure ubuzima
murakoze cyane cecile kayirebwa ndabashimiye cyane
arakoze venuste nshimiyimana yavuganaga n'umuhanzi cecile kayirebwa amubwira uko yibuka umuhanzi kizito mihigo wapfuye urupfu rutunguranye nyuma y'urwo rupfu rero abantu benshi bitabiriye kwandika ku rubuga rwacu rwa facebook batanga ibitekerezo bitandukanye mugenzi wacu tim ishimwe yadusomeye bimwe muri ibyo bitekerezo urupfu rutunguranye rw'umuhanzi kizito mihigo rwatumye abantu benshi bitabira kwandika ku rubuga rwa facebook batanga ibitekerezo bitandukanye reka duhere ku butumwa bwanditswe n'uwitwa inon shimimana wagize ati si uwa mbere wiciwe mu maboko ya polisi bakamugerekaho ko yiyahuye bamenye ko umunsi umwe bazabibazwa amaraso y'intungane bahora basesa azabasama n'imiryango yabo uwitwa Melkiyade Barigo nawe yagize ati birababaje kugira afata ingingo yo guhunga ni uko yabona umutekano wiwe ubangamiwe mugabo eh, n'ahandi aruhiye gupfira mu minwe y'abari kumukingira abanyarwanda ngo umutekano urakwiye murahendwa ngo nyogokuru ni umugore kicwa muryo sayidi nawe ati voa iradiyo yacu murafise amajambo kwere uti yitabye imana kubera kwandika ati yapfiriye mu gasho byo cavuza isura y'igihugu cacu ciza moderne d'afrique ati nibaza ko ukuri guca mu ziko ariko ntigusha uwitwa ndayisenga vitari we yanditse ngo ubwo nyine azize ko yashatse kuja i burundi kwa kagame kuja i burundi ni icaha gihanishwa urupfu ijwi rya amerika rikomeje kubasomera iby'abakunzi n'abari bazi kizito mihigo banditse nyuma y'urupfu rwe tubibutsa ariko ko ibi ari ibitekerezo byabo bidafite aho bihuriye n'ijwi rya amerika Reka dukomeze kuwitwa barni sigal yanditse ati kizito yari umuntu ukunda ubuzima kuryoshya burya yari azi no guteka ku batari babizi agakunda no kumara igihe yandika indirimbo psychologically abantu bameze gutya ntibaja biyahura deni de dieu dushime amaraso y'ino nzirakarengane azogwa nabi uwo wese yagendaguye cyanke akagira uruhara mu iyicwa ryiwe mbega ijambo ry'imana ntirivuga ngo urabikora nkicecekera ukibaza ko mpwanye nawe barindire gato imana iraje ihore kandi bazotangara icyo gukora ni ukubasengera gusa naho uwitwa jean claude karabera ati biraboneka ko yishwe kandi birababaje cyane ntankeka ko ari mu bwami bw'imana kuko yazize kuvuga ukuri kanatsinda yari umuntu w'imana naho uwitwa bigirimana rondasi ati bareke kuza baratubeshya ntiyahuye bamwishe muri kasho yo kuyahuza iki nibagende baragakoze sindamuzi ariko yambabaje ni ukuri intwaro ya kagame ni hatari rp bivuze ngo uruhukire amahoro arangije avuga ngo uri umumaratiri reka dukomereze ku butumwa bwa- bwitwa rusezera mugambira amen we aravuga ati uriya mugabo isi yamubereye nabi cyane gusa arambabaje imana imwakire twese niho tuzajya naho witwa amede ahishakiye ati oya bamwishe bamuvuga ukuri ariko imana izamuhora naho simon classic ati voa mureke kuvuga ko yitabiye imana ahubwo yitabishijwe imana mudukubanitse ngo yishwe laki mushime imana mujye mumenya ubwenge umuntu si kimonyo ukandagira kigapfa gusa mudukubo yanditse amagambo y'icyongereza avuga ngo only god can judge everyone naked janvier niko nabaye we aravuga ati ibibera mu gihugu cy'abaturanyi biteye ubwoba ndikumana claude we ati yo ni amakuru mabi ku bamukunda bose ntizireba ronald we ati ibyo mu rwanda birahobeye ariko twese tuzopfa ntawe uzorusimba uwitwa muheto methode ati vyo we sivyo sivyo muvyumve nuko umenga rwanda nintakorwa ko nk'amashanyarazi yishwe yaba cyari igihugu ntavuze uwagitwaraga yakorerwa ankete naho turangirize ku butumwa bw'uwitwa niyo mukiza silikizi avuga ati umuntu yamwishe ndazi arindiriye gupfa nabi pe
ibyo byari ibitekerezo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika batwandikiye nyuma y'urupfu rutunguranye rw'umuhanzi kizito mihigo ni n'aha dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri Tian wadufashe mu buhanga bw'ibyuma fasile gebeyeho wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema reka mbasezereho mbasigira iyi ndirimbo y'umuhanzi kizito mihigo witabye imana mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wusa ikivi kimena mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwaro uzabigenzi uzabigenzi wumwami imanzi uzabigenzi wusa ikibi kibe nta
kibondo ngiyi impano iruta izindi igihugu cyacu imana yaduhaye tutabiyisabye tutanabihisemo twavutse dusanga turi abanyarwanda dusigasire uwo murage mwiza twahawe n'iyaduhanze idukunze ikatwifuriza ineza ikaturaga umunezero mwana wanjye saro ryanjye ntuzabogora ayo mato y'urwererane mu nkongoro y'ibwami umwami uruta abandi yaduterekeye ku ruhimbi
ese natubona ngeze imana irenze kuririmba kuba turukesha niwe muhanzi umuhanzi mukuru n'imana mwana wanyuza imari ndagukunda kandi